murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radiyo yanyu ijwi rya amerika iri kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu tugiye guhera ku makuru yo mu biyaga bigari turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho cya kiganiro cy'umuziki dususuruke mu rwanda abakoresha telefone zigendanwa barinubira rwose ukuntu zikora nabi muri iki gihe asumuta kaboyi araduha inkuru irambuye
baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka mwongere mukanya aha ni ku murongo w'ikigo cya mtn imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi imvugo yabanje guteranya abantu uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone ni ibintu byashyize abafatabuguzi ba mtn mu rujijo ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo nk'iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya ubundi ikaba ibaye kompoze kandi yariri gucamo
icyambere cyo hari serivisi wakoraga ntizigende ntizihure nko kuba wahamagara umuntu ntibikunde kuba wanatira bigatinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amayinite watiye ugasanga bayaguhaye nk'ejo ni iki ngiki kibazo twabonaga muri ino minsi hari ikintu byabahungabanije mu kazi kanyu
urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu ntibite bikunda urumva ko hari ibyo biba bipfuye itumanaho rya telefone ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindiza imirimo yabo muri iyi minsi urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta nk'abantu bakuze imbere hejuru yacu baguhamagara ari bizinesi mufitanye idaciyemo rimwe ugatakwihorera mboko biba byishe akazi kenshi hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa emutiyeni ntibambone iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga eee hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu hari nk'uwo dufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye twananye ko duhurira runaka kandi ari wagombaga kuyamba kandi ari ngewe wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki ariko we yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi kuri uwo munsi amafaranga ntarabuze hari hagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo ndetse nta nubaha ibisobanuro kuri wa gatanu nibwo mtn rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo yavuze ko mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize abakiriya ba mtn bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane ku buryo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze ebyiri n'igice abayobozi ba mtn rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanaguriranye n'ibikorwa ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje bwana etienne nzitatira ushinzwe tekinike muri mtn rwanda yabisobanuriye abanyamakuru ku buryo ntabwo tuba tubyiteze cyane kuko icya mbere twari muri porosesi yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atandatu akurikira ikibanze kwari gusimbura ibishaje twamara gusimbura ibishaje hagakurikiraho kongera ubushobozi bwa rezo yacu niyo faza tujya kujyamo ubu ngubu ariko icyabiteye cyane nk'uko kurambye nabisobanuye ni abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe iki kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa ntiriboneke kiravugwa ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu iyi sosiyete y'itumanaho ya mtn ubu ifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bacyo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza abayobozi ba mtn ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali mu burundi abayoboke b'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa ejo kuwa gatanu bashyamiranye n'urwaruka rwa cndd fdd umugambwe uri ku butegetsi bashyamiraniye ku mutumba wa kinama muri komine mubimbi y'intara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura rirara intandaro yabyo ni akazu k'idandarizo ry'imihwi aba cndd fdd baregwa ko basambuye evariste nzikobanyanka yakurikiye inkuru y'iyi mishyamirano ako kazu k'idandarizo ry'imihwi kari gasambuwe kari ku ibarabara rya bujumbura bugarama ahashamikiye ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine mubimbi ko karaye gasambuwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu vyemezwa n'icegera c'umukuru w'umutumba k'inama mukuru misheri ni ukuri nafashe nkatera kamo kuko ntaho boshirana ntabazoshirana ni abavandimwe ni abavukanyi barumva boba ari ikibuga coba gitanguye nabi ariko je nibaza ko dufise udutwara nibaza ko mwe mubaza hanyuma agaheza akaza agatanga ihumure kumbure bakarema bagasubira hamwe n'ukuri ibintu bigasubira uko byari biri kuko kweri jewe mu kinama nivuge mu kinama ni ahantu harameze neza cyane atangane ati abantu bapfa cyane cyane iby'imigambwe wasanga bicariye bisangira icupa abari basamburiwe ako kazu bavuga ko kasambuwe n'urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakabivuga bafatiye ku kuntu rwari rugize iminsi rubasaba kuva inyuma y'umushingamateka gato rwasa bakinjira muri sende dvdd ntibashima guha amajwi ijwi ry'amerika ku gutinyirira umutekano wabo ariko ibyo bavuga byemezwa n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi harabanje haraba inama yakozwe n'abantu hama baravuga bati umuntu wese akiyoboka umushingamateka gwa sagato yitwa ko ari muri mizero nta bubasha nta burenganzira gifise bwo kudandariza aha kwibarabara urumva birateye agahinda abantu b'abanyagihugu bibaniye neza b'abana badandariza hamwe abasendedefuded abo ba muri mizero no mu yindi migambwe mugabo hakaza abantu babacanishamwo bavuga yuko bamwe bohakorera abandi batohakorera byaciye bishyirwa mu ngiro rero mu ijoro ryakeye aho akazu k'abakoreramwo ibyo kudandaza imihwi basanze kasambuwe hanyuma abagasambuye n'abari bariko barahiga kuva hirya y'ejo ko bazobirukana birumvikana musitanteri wa komine mubimbi leonidas ntirandekura yishikiye mu kinama kwirabira uko ibintu byifashe yabwiye ijwi rya amerika ko icyatumye ako kazu k'idandarizo ry'imihwi gasamburwa atari imvo za politike yari rigara ry'abantu cumi na bane ariko cumi n'umwe ni abasenedefuded batatu n'abo mu mizero murumva rero bivuzwe ko hoba habomowe akazu gakoreramo amizero y'abarundi no gushikuza si byo namba ahubwo imishamirano mugabo koko yarahabaye nk'uko nabitohoje yabaye hagati y'abatoza kori ba komine hamwe n'abakorera kuri iryo rigara ntibashoboye kumvikana ku kuntu botoza amakori nk'uko twabisezeranye hari ukuntu batashoboye guhuza bituma bashamirana guhera ejo gushika n'aho ako kazu kabomogwa muga twitwaje tugasuka mu mabisi nayo ku bijanye n'itotezwa ryoba rigirirwa abayoboke b'umushingamateka agaton rwasa basabwa kwinjira muri sende devdede ku nguvu uwo aramuswa komine mubimbi ashikiriza ko atabihari agahumuriza abo baba bisabwa ntibabishire mu ngiro ndabahumurije cane uretse bimwe vyo gushikuza ko muri komine mubimbi mu buce bwose bugize komine ya mubi mu mazone yose aba fnr n'abasenedefdd canke abo mu mizero basanzwe babanye neza n'abagumyabanga nta nzira ikirasha uretse ko rimwe rimwe haduka ikibazo bamwe bamwe bagaca bashaka kugikamisha kugira ngo berekane ko bariko baratotezwa ariko muri rusangi nta totezwa rihari hagati y'abagumyabanga nta mu mizero ivyo bintu nta bihari wanashaka uwo bishikiye wese tumusaba ko aca dushikira agashikira abajejwe intwaro kugira ngo bahanure canke bahane uwo bayakoze iryo kosa umushingamateka pierre celestin ndikumana yatowe mu ntara ya bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi asaba isanurwa ry'ako kazu kugira abahora bagakoreramwo basubire ku kivi musitanteri wa komine mubimbi aterwa ko kamo ashikiriza ko inyuma y'urugendo yakoze aho mu kinama we n'abo bafashanya bafashe ingingo nuko ico kibanza kiba kirugawe imbere yo kumvikanisha abahora bakidandarizamwo avuga ko bapfuye ibijanye n'amatagisi ibitemerwa n'abahurikiye mu bigenga mizero y'abarundi babandanya bavuga ko ivyabaye ari totezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi mu Rwanda na Evariste Nzikobanyanka mu Burundi murakoze rwose nshuti z'ijwi ry'amerika ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro cyibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi aho ziri mu karere k'ibiyaga bigari
radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'inogenekerezo muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwi ikaze mwese ibitabo oyaha bikwiye kubera iki n'igice cya kabiri ntiturabironka baratubwiye abigisha kuri iyo ndwi iza turashobora kuruzana amahera tugira baduhe amategisi tujye gufotoza dukwiribikanye nyine uko nyine ni abanyeshuri bo mu myaka ya kabiri mu gisata ca kabiri c'ishure nshingiro i bujumbura mu gihugu c'u burundi bagaruka ku kibazo c'ubukene bw'ibitabo bafise iyo nkuru co kimwe niyerekeye abakozi bahurikiye masendika atandukanye arimwo abakozi ba leta mu gihugu c'u burundi basaba kudatozwa intererano y'amatora ku nguvu turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze umushikiriza manza mukuru wa pareke yegamiye sentare isuramwo imanza za ngozi kuri uno wa kane yasabiye umunyororo w'imyaka cumi n'itanu abasore babiri biga muri kaminuza ya kayanza abasore babiri bagizwa gushaka kugandagura uburozi kugandaguza uburozi mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya kayanza cnddfdd umenyesha amakuru wacu mu ntara ya kayanza jean bosco ndarurinzi yarakurikiranye ivy'urwo rubanza abaringutse imbere ya sentare yasubiramo ya ngozi ni mbungabunga aroni aturuka muri komine ya rango y'intara ya kayanza na ndayisenga samuel aturuka muri komine ya kabarore muri iyo ntara nyene bagezwa n'ubushikirizamanza mukuru gushaka kugandaguza habimana ferdina asanzwe arongoye umugambwe sndfdd mu ntara ya kayanza uburozi abagiriza kandi kwinjira mu nzu yiwe atabubasha babifitiye umushikirizamanza mukuru abagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wiwe wo mu nzu asigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni zitanu umushikirizamanza mukuru yunganiwe n'ivyabona vye bibiri ubusaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya ciza petero yaciye abimenyesha shebuja itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze bafatiwe ko niryo sango avuga ko bari bahanye kugira bashire ubwo burozi mu mfungurwa uburozi bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushikirizamanza abivuga abashengejwe bahawe ijambo barisigura bose bahakanye icyaha bunganiwe n'umushingwamanza wabo basiguye ko barementanirijwe uko ari babiri bavuga ko bari basanzwe ari abagenzi b'umukozi w'uwatwara umugambwe uri ku butegetsi mu ntara aroni mbungabunge yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa habyarimana feredina yasiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye umushingwamanza wabo yasavye ko umushikirizamanza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga kubw'uyu mushingwamanza ivyo vyerekana ko ari rementanya ryakozwe imbere y'uko bafatwa asigura ko atatonga rigaragara bafatana umushikirizamanza mukuru avuga ko itonga nyamukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icaha yaba umushikirizamanza canke ivyabona vyiwe bemeza ko aba basore biga kaminuza yo mu kayanza bari babanje kuza kuraba ko atanzitizi zihari kugira bakore ico bari bateguye basigura ko bagiye gufatirwa mu cumba c'umukozi bafatwa n'abapolisi bari bategereje ko icaha gikorwa ico n'ikindi umushingwamanza wabo yongeye kwogera ko mu kwerekana ko ari rementanya ryabateguriwe kuva kera uwunganira abashingijwe yanahakanye ko atacyaha cyakozwe kijyanye no kwinjira mu nzu ya habimana feridina batabifitiye uruhushya yasiguye ko bakiriwe n'umukozi wa nyine urugo arabaha ikaze atanga ubuzigiyemo uwunganira uwusaba indishi we yavuze ko abo basore babanza kurereka ku kajisho nyene urugo n'abamacungera ubuzima imbere yo kwinjira iwe yasiguye ko bari barahanye imvugo ifobetse n'umukozi wiwe aca abamenyesha ko n'umuceri bavuga ko ari wo bari bagiye kurondera uri muri izo mvugo zifobetse uko abisigura umuceri bisigura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya kayanza amakoto n'abapolisi biwe nayo amavuta bigasigura imbonerakure mu gusoze abashengejwe bose basabye kwezwa bavuze ko atakintu na kimwe cyemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe sendefdede mu ntara ya kayanza baca basaba sentare ko yobona ko ari rementanya ubunganira we yasabye nyabona ko kiza pierre umukozi wa ferdinand habimana yokurikiranwa akagirwa ko amatohoza akwiye mu gihe umushikirizamanza mukuru avuga ko hari uwategezwa kuriha miliyoni zitanu kuri ubwo bwicanyi uwo mushingwamanza wabo abona ko uwo mukozi wo mu nzu ari we yogirwa ko amatohoza akavuga uwo bari bateguranye umugambi wo kurementariza abo basore babiri umushikirizamanza mukuru we yasabye ko urwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya kayanza gukomezwa mu mpande zabo zose aho naho yasabye sentare isubiramo ya ngozi kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu no gutanga ihadabu y'imiliyoni zitanu kuri umwe wese mu gihe havuzwe ko hari abari gutanga amafaranga y'agahembo ku bari kugandagura uwo warongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya kayanza nta kibazo kijyanye n'abari inyuma yabyo canke abari gutanga amafaranga kigeze kibarizwa mu ntara y'icesi tubajije uwunganira uwusaba indishi yavuze ko abashingijwe banse kuvuga abo bari kumwe n'ico bagomba kubikorera asigura ko ari inkozi z'ikibi ziciye ubwenge urubanza rwaciye rushyirwa mu mwiherero urwaciwe rukazomenyekana ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu uku kwezi kwa mbere ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
jean bosco ndarurinze arakenuye mu kanya turaza kugaruka ku nkuru y'indero yo mu gisata c'indero nari nabemereye ariko tubanze tubabwire gato ivy'amahuriro y'amasendika abakozi bo mu burundi kosibu na csp bafise impungenge ko leta y'uburundi ishobora gutoza intererano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri ku nguvu mu rwandiko ayo mahuriro yarungikiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubutunzi asaba ibiganiro umenyesha amakuru wacu i bujumbura evariste nzikobanyanka aratubandaniza ino nkuru
iryo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri ryatewe ko ibikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze ubushikiranganji bw'ikigega ca leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iryo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icenda ni ukuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimwo ivyo bikaba ari uko habaje kuba ibiganiro nk'uko abo mu masendika ahurikiyemwo abakozi ba leta babivuga ibiganiro bitaraba nk'uko celestin nsengiyumva icegera c'uburongoye ihuriro ry'amasendika kosibu yabibwiye ijwi rya amerika agatangazwa n'uko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo hari abakoresha bamwe bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iryo bwirizwa ry'abashikiranganji itaraja mu ngiro ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana n'abo bashikiranganje tuvugana n'abo bakoresha ingena vyogenda kugira ngo igikorwa kigende neza nta n'umwe yanka baterera natwe iyo umuntu aguterereje turabishigikira urumva rero ivyo n'ukurenga bwa mbere ku vyanditse muri iryo tegeko nshikiranganje ikindi cya kabiri naco ni ugufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye ubushikiranganji budomwa ku rutoke ko abajejwe ubuzi batanguye gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi ni ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu itangazo ryashyizwe ahabona n'amasendika snts na sinapa ahurikiyemwo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba co kimwe na kosibu ibiganiro icegera c'uwurongoye ihuriro ry'amasendika y'abakozi abakozi kosibu arizera ko leta igiye gutunganya ivyo biganiro kugira abakozi bagira ico bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora celestin nsengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yoba afise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora bitegereza kuba aribo bavyanditse nibo bavyanditse usoma ku ngingo igira gatanu bambara article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje bavuga bati un dialogue social sera organisé pour explication du processus mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa izoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda mufise ubwoba ko leta yabivuga ati kusibu iriko iragumura n'abotanze iyo ntererano baca bivamo ahubwo iri kwifasha leta wumva igumura guta ahubwo nungira n'uwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azoca atanga terase ntayiraja avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko ubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika kosibu na csb ruza rwabashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze ku biri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango ariryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka co kimwe n'abanyeshure bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara uwukorera ibihumbi mirongo itanu ategerezwa gutanga amafaranga amajana atanu ku kwezi uwukorera hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana ategerezwa gutanga igihumbi ku kwezi uwukorera hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi majana abiri ategerezwa gutanga ibihumbi bibiri ku kwezi uwukorera hagati y'ibihumbi majana abiri n'ibihumbi majana atanu ategerezwa gutanga ibihumbi bitanu ku kwezi hagati y'ibihumbi majana atanu n'umuriyoni ibihumbi mirongo itatu abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko riba basaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwizatunga abafise amahinguriro n'andi mashyirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganji w'intoro hagati mu gihugu pascal barandagiye yabisiguriye inama shikiranganji bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
n'abicaye ku masonga nk'itangura abanyeshuri mu myaka ya kabiri mu gisata ca kabiri nyene c'ishure nshingiro mu gisagara ca bujumbura mu burundi bemeza ko bariko basubirirwamwo ivyo bize mu gice ca mbere kubera atabitabo vyo mu gice ca kabiri bategerezwa gukoresha biraboneka abanyeshuri bati turiko turasubira inyuma cane ariko mu bushikiranganje bw'indero barahumuriza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba bwangu ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru ijwi rya amerika remonzimana ku mashure yo mu gisagara ca bujumbura indwi zibiri ziraheze igice ca kabiri c'amashure yaba y'intango canke ayisumbuye atanguye ivyigwa rero bikaba biriko biratangwa ariko mu myaka ya kabiri mu gice ca kabiri c'amashure shingiro poste fondamentale mu rurimi rw'igifaransa aho kwigishwa bishasha basubiramwo ivyo bize mu gice ca mbere ibitabo oyaha bikwiye kubera iki n'igice ca kabiri ntiturabironka kuri ngo deuxième trimestre hariho abigisha badufasha ukagera kwanza reviziyo vyabaye hariho ibitagenda neza kubera yuko ukubura ibitabo dufise ibitabo bidakwiriye muri iyo duheze twariko turakosora ama exame ubu naho rero baratubwiye abigisha kuri iyo ndwi iza turashobora kuruzana amahera tugira baduhe amategisi tuje gufotoza dukwiririkanye nyene uko nyene kugira dushobore kwiga kubera ntubu nta bitabo bihari abo banyeshure basaba ko ivyo bitabo vyoboneka kubera ngo bifise ingaruka mbi kukungene baca bigishwa mu gihe umwanya utakaye udasubira kuboneka bitabo bije bitevye biraca twiga nyene tunyaruza kugira dushobore kwavansa co kimwe n'abandi dusaba yuko boduha ivyo bitabo umwanya donc ushitse ari ari premier trimestre tuba dufise ibitabo hama deuxième trimestre itanguye tukaba dufise ivyo bitabo vya deuxième trimestre kugira dushobore kwavansa twebwe dusaba kugira ivyigwa bigende neza yuko bonturonse ibitabo bikwiye kugira ngo umunyeshuri wese agire igitabo hama ashobore kwiga atekanye eka no mu bigisha bemeza ko ubu basubiramwo ivyo bigishije mu gice ca mbere bakavuga ko kubura ibitabo ku mwanya bituma bihutisha ivyigwa navyo bigatuma badakora nk'uko vyategerezwa ubu ntituraronka ibitabo by'igice ca kabiri ikintu dukora ubu tugira isubiramwo ibyo twabonye mu gice cya mbere mba nyine yobura kubera ntituba tubwiheza ku gihe twatebeza guhereza kandi ikindi bica bituma twigisha twihuta abanyeshuri ntibabe bagitahura nk'uko batebeza gutahura baduca twiruka n'umwanya no guheza ibyo baduhaye twategerezwa kwigisha umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero aremeza ko atagitabo cyo mu myaka ya kabiri mu gisata cya kabiri cy'ishuri shingiro kiraboneka kiretse ku mashuri y'akarorero juma edouard yemeza ko ibyo bitabo biriko birakogwa byatevye kubera ikibazo c'uburyo e, murazi ubushikiranganji ntibukora ibitabo buravyandika mugabo ababikora n'abandi e, bigaca rero mu nzira y'amasoko amasoko ya leta dufatiye rero ku bijyanye n'amasoko n'igihe ayo mafaranga aba yabonetse kuko ikintu gihambaye hajya ntushobora kugenda ngo uhimirize abantu baze guhiganwa mu masoko igihe amafaranga utarayageranya itegeko arabibuza byarashyitse rero yuko ayo mahera ateba kuboneka amasoko nayo agaca atangura atebye gatoya ariko muri uyu mwanya tuvugana ibitabo biko birakogwa uyu avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko ibitabo bigiye kuboneka vuba n'ahadatomora ikiringo bizobonekerako asaba abarezi ariko kuba barakoresha ibyo bafise mu gufotoza nk'ibyo bakoresha indwi kugira barindire ko ibyo bitabo biboneka naho twahinduye indinganizo burya ibitabo bahorana ibyo bigisha bisanzwe birimo abigisha barashobora kuba bararaba muri ibyo bitabo byari bisanzwe biri mu mashuri hariho uburyo bwo gufata nk'ibitabo bagafotora ku byo twita amafotokopi ibijyanye n'indwi imwe cyangwa zibiri bakarindirira ko ariko icyo twakomeza ngaha ni uko mu minsi mike y'ibitabo bizotangura kuboneka mu mashuri umugambi w'ishuri shingiro watangujwe mu burundi wazanye imyinyanyuro zitandukanye haba intonde z'ibyigishwa amasaha abanyeshuri bigishwa ku munsi eka mbere n'ibitabo bikoreshwa ubushikiranganje bw'indero mbere bukaba buheruka gufata ingingo yo kugabanya akaruhuko mu mpera z'igice cya mbere n'icya kabiri cy'umwaka w'ishuri aho cyavuye ku ndwi zibiri kikaja ku ndwi imwe nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero buri gice hakoreshwa ibitabo bishasha nko mu mwaka wa kabiri mu bisata bitandatu hakaba hakenewe ubwoko bw'ibitabo mirongo itandatu na bitatu ku mashuri yose mu gihugu afise uyu mwaka remunzi imana bujumbura ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze kandi inshuti bakunze aho mutwumva muri hatandukanye za bururi za rumonge za muyinga makamba kirundo intara zitandukanye zigize igihugu cy'u burundi abatwumva muri mu ntara zigize igihugu cy'u rwanda namwe bw'ikaze n'irwanyu uganda ntitwabasize inyuma tanzania nuko na kongo ikaze n'irwanyu aka ni kakanya duca tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu iyo bari ijya n'ino akaririmbo ni lala um, k'umuririmbyi tekino akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu cya nigeria wa mbere dufise ku murongo ni jeremy jeremy ikaze ku jwi amerika uherereye he ndi mu kinyinya mu kinyinya ca kirundo
kinyinya mu ntara ya ruyigi Mu ntara ya santere nyene mu- ni wa mukozi wa bankobu Mm, havugwa amakinga aho kinyinya jeremy
novuga ko ari umutekano a- akavura karagwa ubu Mm, n'akavubu nk'uko mubivuga ni akavubu nyene yego Eh, heza udukingaho mu ruyigi kore hari- haheze amahoro Eh, n'amahonda
n'amahonda Mm, ukaba ushaka gutasha nde none gajerehembwe uno munsi
Eh, uno munsi nifuza guhera ku babyeyi banje ndabifuriza umwaka mushasha Mhm. kawe nawe we duce dusozera ko ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwe ko muratwumviriza mwakenuye innocent kimenyi yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur jo bakoze ibikora inka diane nahazwe nari kuri mikro tuzongere mu biganiro bindi bitandukanye mugire rero umunsi mwiza mururanirwe mu banyu no mu vyanyu ijwi rya amerika mu masaha ari imbere tubatumiriye amakuru atandukanye saa kumi ni ikiganiro murisanga muraza kuba hagufi y'amaradiyo yanyu gutyo muyage na ku vyo bazaba babateguriye
got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine ta ta ta.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu maze rero abatwumva mwigenda kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri ndabagezaho dususuruke ikiganiro cy'umuziki